muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu mwese mwese mwiriweho muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku mirongo migufi mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika aha mu rwanda umunsi w'intwari ntiwijihijwe nk'uko bisanzwe kubera ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda imiryango y'izo ntwari ivuga ko itewe intimba no kutabasha kubunamira aho bashyinguwe i remera i kigali ku gicumbi cy'intwari twajyaga tujya kwifatanya n'abayobozi b'igihugu tugashyiraho ururabo kuri ziriya ntwari none ntabwo byakunze nyine turi mu rugo nyine ntabwo dutuje umutima ntabwo utuje urumva twajyaga tugenda ni nko kubasura tukongera tukibuka ibikorwa bakoze ntabwo ntabwo tunezerewe uyu ni madamu angelique mpinganzima mwisengeneza wa nyakwigendera agatha uwiringiyimana wigeze kuba minisitiri w'intebe w'u rwanda nawe uri mu ntwari z'igihugu mu burundi sense urwego rucunga imikorere y'ibimenyeshamakuru yagiranye inama n'ibigo by'itangazamakuru byafunzwe naho muri uganda bobi wine yaregeye urukiko ko atemera ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mugume hafi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri uganda aho bobi wine waje ku mwanya wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse yareze mu rukiko ibyayavuyemo fideli niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru abashingwamanza biwe bitwaye muri sentare kizigenza y'igihugu no munsi kuwa mbere bavuga ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki cumi na zine y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka muri uganda yatsinzwe na perezida yoweri museveni yaranzwe n'ubusuma Medal Segona umwe mu bashingwamanza ba Bobi Wine avuga ko atamatora namwe Museveni agizemo uruhara ashobora kuba mu mahoro no mu mwidegemvyo kandi ntarangwe n'utunenge amenyesha ko bashaka ko ayo matora afutwa kandi ko Museveni atogira uruhara mu matora ayo ariyo yose yo muri kazoza Yamara Museveni avuga ko amatora yo mu kwezi guheze ariyo matora yagenze neza cyane kurusha yabaye imbere yaho mu mateka y'igihugu y'inyuma y'ukwikukira kwa Uganda Museveni afise imyaka mirongo irindwi n'itandatu muri iki gihe yatwaye Uganda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani na gatandatu yatsinda ikiringo kigira gatandatu n'ibice mirongo itanu n'icenda kw'ijana vy'amajwi Robert Kagulanyi atazigwa Bobi Wine yaronse ibice mirongo itatu na bitanu kw'ijana vy'amajwi yavuze ko amatora yo mu kwezi kurangiye yari inkinamico hisunzwe ibwirizwa shingiro Bobi Wine yari afise iminsi cumi n'itanu kuva urwego rw'igihugu rujejwe amatora rutangaje ibiharuro vya nyuma vyavuye mu matora kugira ashinge urubanza rwo guhakana ibyayavuyemo sentare kizigenza y'igihugu itegerezwa gufata ingingo mu kiringo cy'iminsi mirongo ine n'itanu muri myanmar kera yahoze yitwa birimaniya abasirikare bakoze kudeta bafata ubutegetsi umukuru w'igihugu aung san suki wabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe n'abayobozi b'ishyaka rye national league for democracy batawe muri yombi igisirikari cyashyizeho kandi amategeko yo mu bihe bidasanzwe kivuga ko azamaraho umwaka telefone interineti na televiziyo ya leta birafunze abasirikare buzuye mu mihanda n'ibimodoka binini by'intambara mu murwa mukuru nayipiyadawu no mu mujyi wa mbere mu bunini yangon cyangwa rangon wahoze ari wo murwa mukuru w'igihugu kugera mu bihumbi bibiri na gatandatu intandaro y'iyi kudeta nk'uko igisirikare cya myanmar kibyemeza ni ubujura bukabije bwaba bwarabaye mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize ishyaka rya aung san suki niryo ryayatsinze inteko ishinga amategeko yayavuyemo yagombaga guterana bwa mbere uyu munsi igisirikare kivuga ko kizakoresha andi matora nyuma y'umwaka maze gisubize ubutegetsi mu maboko y'abasivili bazaba batsinze abinyujije ku mbuga nkoranyambaga facebook y'ishyaka rye aung san suki yahamagariye abaturage kurwanya iyi kudeta amahanga nayo arayamaganira kure perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika maison blanche yatangaje ko idashyigikiye icyo ari cyo cyose kivuguruza ibyavuye mu matora n'icyabangamira demokarasi muri myanmar yasabye abasirikari gusubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres yasabye igisirikare cya myanmar gukemura amakimbirane ayo ari yo yose binyuze mu biganiro n'amahoro umuryango w'uburayi bwunze ubumwe ubwongereza australia ubuhinde na singapore batangaje ko batoye impungenge na kudeta yo muri myanmar imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka amnesty international na human rights watch yo ivuga ko abasirikare ba myanmar berekanye ko basuzugura demokarasi n'uburenganzira bw'abaturage bwo kwihitiramo guverinoma bishakiye mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri ni umunsi w'intwari ariko uyu munsi ibirori byari biteganijwe byasubitswe kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda asumta kabuye yaduteguriye inkuru kuri uyu munsi mukuru w'intwari umukuru w'u rwanda paul kagame yageneye abanyarwanda ubutumwa yanyujije kuri twitter aho yagize ati mbifurije umunsi mukuru w'intwari intwari twizihiza ni abanyarwanda bagaragaje kwitangira u rwanda batizigama batubereye urugero rw'ibishoboka ubu u rwanda rukaba ari imbuto z'ubutwari bwabo uwo muco ugomba kuba uruhererekane tuzakomeza kuraga bato yakomeje ashimira abagize uruhare bose mu kurwanya icyorezo cya coronavirusi kimaze hafi umwaka kiyogoza isi n'u rwanda muri rusange avuga ko cyerekanye ko buri muntu wese ashobora kuba intwari ati iki cyorezo cyatweretse ko twese dushoboye ibikorwa by'ubutwari mu gihe tugikomeje urugamba rwo kurwanya covid cumi n'icyenda turashimira inzego z'ubuzima bari ku isonga n'inzego z'umutekano kubera ubwitange n'ubutwari bwabo buri munyarwanda akomeze guharanira kurinda mugenzi we muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe u rwanda ntirwabashije kuwizihiza uko bisanzwe bitewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyatumye umujyi wa kigali uri muri gahunda ya guma mu rugo ku ruhande rw'imiryango ifite ababo bashyinguye mu ntwari z'igihugu bavuga ko kuba batabashije kugera aho ababo bashyinguye ku gicumbi cy'intwari remera mu mujyi wa kigali ari intimba madamu angelique mpinganzima ni umwisengeneza wanyakwigendera wiringiye imana agata wahoze ari minisitiri w'intebe w'u rwanda umutegarugori washyizwe mu ntwari z'imena wishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi usanga nyine turi muri guma mu rugo ntabwo twabashije kujya kubashyiraho ururabo ni nko kubasura tukongera tukibuka ibikorwa bakoze ntabwo ntabwo tunezerewe leta ivuga ko kuri iyi nshuro umunsi w'intwari z'igihugu wizihizwa mu buryo budasanzwe kubera igihe igihugu kirimo cyo guhangana na covid cumi n'icyenda bwana nikora rwaka ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu yaganiriye n'ijwi rya amerika ntabwo gahunda uko zari ziteganyijwe zajyaga zikora zihuza abantu benshi ziri bukorwe ndetse n'umuhango wajya kubera hariya ku gicumbi cy'intwari z'igihugu nawo ntabwo uri bube kubera ko bisaba guhuza abantu ubwo rero ibiganiro ndetse n'uko imihango iri bugende byose n'ibyateguwe ni uburyo bw'ikoranabuhanga gusa imiryango yasizwe n'izi ntwari yakomeje kugaragaza ko bikwiye ko yashyirirwaho ubufasha bw'umwihariko nk'inganzi manjerike umwe mu bisengereza bagata uwiringiye imana avuga ko kugeza ubu atabashije gukomeza amashuri mbere y'uko nyirasenge wamurihiraga yishwe muri jenoside mpinganzima akanemeza ko hari benshi mu muryango we batakomeje kwiga kandi aricyo umuvandimwe wabo yashyiraga imbere agaheraho asaba leta ubufasha yewe nderuka kwiga mbere y'intambara nyuma y'intambara biranga hari n'abadurahana inerivare muri famiye nk'abo kwa ba tante bandi cyangwa kwa ba data wacu ugasanga bicaye tuba tuvuga ngo habonetse ubufasha badufasha bakadufashiriza abo bana urwego rushinzwe intwari z'igihugu rwumvikanije ko igikorwa cy'ubutwari ari icy'umuntu ku giti cye gusa ngo n'iyo miryango ntibayitererana igikorwa cy'ubutwari ni icy'umuntu ku giti cye ko kugira ngo rero umuntu yumve ko mwene wabo yakoze ubutwari none akwiye kujya agenda avuga ati yewe mwene kanaka data yari intwari none nkeneye ibi n'ibi n'ibi si byo twifuza cyane ahubwo twifuza ko yatera ikirenge mu kintu agakora ibyiza aho kumva yuko yagendera ku byo mugenzi we cyangwa umubyeyi we cyangwa umwana we yakoze kugeza ubu intwari z'igihugu zimaze kujyaho zigera kuri mirongo itanu n'eshatu ziri mu byiciro bibiri imanzi n'imena icyiciro cy'ingenzi ntazirashyirwamo kugeza ubu intwari z'ingenzi nizo zitarajyamo abantu kuko ikigo kibishinzwe kivuga ko kimaze kubona abantu mirongo irindwi bakozweho ubushakashatsi ariko bataremezwa ngo bashyirwe muri iki cyiciro asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi aho abayobozi b'urwego rucunga imikorere y'ibinyamakuru cnc rwagiranye inama uyu munsi n'intumwa z'amaradiyo n'ibinyamakuru byafunzwe mu bari muri iyi nama harimo n'ijwi ry'amerika voa na bbc y'ubwongereza ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda ni inama yabereye mu mwiherero ntangere yitabwe n'abaserukira amaradiyo n'ibimenyesha amakuru bitandatu arivyo iradiyo y'ijwi ry'amerika iradiyo bbc y'abongereza iradiyo bonesha fm ikinyamakuru iwacu ikiriho n'ikindi citwa nawe ni mu gihe hari hatumiwe ibirenga ivyo utwara urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyesha amakuru n'amaradiyo bikora hari nabwo rwatumye ko iyo nama yanse kugira ico abivuze ko iyo nama iheze n'abatumiwe banse kuvugira kuri mikoro z'abamenyesha amakuru ico bikoze bamwe muri bo batubwiye ivyahavugiwe batubwiye ko mu gutanguza iyo nama nesitore bankumukunzi atwara sense yasiguye ko ari umubonano wa mbere urwo rwego rugiranye n'amaradiyo y'ubwawe bankumukunzi yemeje ko urwo rwego rufise intumbero yo kugurura amaradiyo nk'uko umukuru w'igihugu aheruka kubishikiriza yamenyesheje ko babwirizwa kumvikana ingene amakosa yakozwe yokosorwa kugira ngo ntihagire ikinyamakuru gisubira kuyagwamwo abitavye iyo nama bavuga ko bankumukunzi yababwiye ko umwe wese azoronka akaryo ko gushikiriza ivyo iradiyo canke ikinyamakuru aserukira cagirijwe n'ingene kizo kwiyemeza kudasubira kugwa muco yise umutego ico bikoze utwara urwego sense yababwiye ko hakiri ibimenyesha amakuru n'amaradiyo bigifise vyinshi vyo gukemura cane cane bifise amadosiye mu butungane aha banko mukunzi yagarutse cane kuri radiyo bonesha fm yibukije ko iyo radiyo yari yitwaye muri sentare c'imanza za leta kur administrative urwo rwego sense rwasavye amaradiyo nk'ayo afise imanza kubanza kuja gusaba urupapuro rwerekana ko ivyo binyamakuru bidakurikiranwa n'ubutungane leo masengo aserukira radiyo bonesha fm we yavuze ko nyabuna ico gipapuro kidakenewe ko ahubwo ari kindi citwazo canke amananiza abo baserukiye ibimenyesha amakuru basavye nyabuna abarongoye sense kuba aribo baja kuvugana n'ubutungane kugira ngo ayo madosiye ave mu nzira amaradiyo n'ibinyamakuru vyugawe bisubire gukora ukuri kwamye umwe muri bo yavuze ndetse ko akamo katewe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane uheze gasa n'ikigongo c'umukuru w'igihugu ko rero ababijejwe bogerageza ntibabere intambamyi uwo mugambi mwiza abaserukiye amaradiyo mpuzamakungu nka bbc n'ijwi ry'amerika bashimye iyo ntambwe bakifuza ko ahubwo ibikenewe vyose vyokugwa mu nzira zigasubira gusamiranira mu gihugu abitavye bose bavuga ko ari intango nziza gusa bashikirije ko n'ikibazo c'abamenyesha amakuru hafi ijana bahunze igihugu co kwigwa neza bifuza ko abo bamenyesha amakuru bohabwa ikigongwe bakemererwa gutahuka aha nesitore bankumukunzi yavuze ko ico kibazo kirengeye urwego arongoye ko kumbure kizokwigirwa ahandi ubona ko hari n'abafise imitahe mpuzamakungu y'ubutungane ibarondera bamwe muri bo bagirizwa ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara bobo bakavyamirira kure ku bari bahawe ubutumire ariko batashoboye kwitaba harimo n'abo bari mu buhungiro nk'ikinyamakuru itara burundi candikirwa ku buhinga ngurukanabumenyi naho atitavye ubutumire jerome kazabukeye atwara ico kinyamakuru yabwiye ijwi ry'amerika ko yizeye ko kizohabwa uruhusha rwo gusubira gukora twebwe intambamyi duhora duhura nazo ni uko iyo tubajije amakuru umuntu akora muri leta canke n'uwundi muntu mu kuduha amakuru aratubuza ngo ntituvuge uwo ari we uwo ni udatubwiye yuko atavugana n'ikinyamakuru cugaye rero hamwe batwemerera byoba ari byiza cyane na leta mbere hajya nuko iyi ngira itabibona neza ubundi bwo bwo turayifasha kuko iyo hari abariko barayikorera nabi twavuze ibitagenda neza barashobora guca bakosora urwego sense rwashikirije ko inama yo kuri uyu wa mbere izokurikirwa n'izindi nyinshi zizokemura ivyo bibazo nestori banka umukunzi atwara sense yavuze ko agiye gutangura gutumwa ko iradiyo imwe imwe yose ukwayo kugira ngo ikibazo kiyiraba gikemugwe pierre claveni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika Pierre Claver urakoze tukiri kuri iyi nkuru y'inama ya CNC n'ibigo by'itangazamakuru byafunzwe abanyamakuru b'abarundi bakorera mu buhungiro bavuga ko bene ibi biganiro bikenewe koko ariko ko kugira ngo umunyamakuru akore yigenga n'abaturage bagomba kuba bigenga umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru irambuye ijambo ryashyikirijwe na Evariste Ndayishimiye kuri uno wa kane uheze aho yasabye urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura uko ibimenyeshamakuru bikora sense kuganira n'ibimenyeshamakuru vyugawe vyakiriwe neza n'abarongoye ibimenyeshamakuru bikorera mu buhungiro alexander niyunge ko arongoye urunani rw'abamenyeshamakuru ariko ntizera ko imvugo izohava ijana n'ingiro vyiza koko ko ivyo bibazo vyotorerwa umuti ibibazo vy'imenyeshamakuru ariko kandi umuntu akagira ati bitoba ivyo mu majambo gusa kuko hari n'ibindi bijanye n'ivyo vy'ugugagwa vy'ibimenyeshamakuru twavuga rero ko atamumenyeshamakuru mu Burundi agiye kuzoburabuzwa kubera yahaye ijambo uyu canke uriya twogira ko umumenyeshamakuru canke ikimenyeshamakuru gifise uburenganzira bwo kuzovuga nivyo ibigenda ariko n'ibitagenda neza mu gihugu atawarya wangura ivyo rero nimba ari uko biri nogira nti eh, vyoba ari vyiza cane gose umuntu yobikenguruka ariko jewe nogira nti nditoma nzovyemera ndabibonye inosa muhozi arongoye televiziyo renaissance amenyesha ko naho biri uko ivyo biganiro biteguye kuvyitabira ati amaradiyo ntashobora gukora mu gihugu kirangwamwe umutekano muke kandi kitubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza iryo umuntu agona muhozi akabona ko kugira basubire gukorera mu burundi hagikenewe vyinshi cane twebwe turi tuguruye kuganira n'abaserukira leta n'iseni n'abandi uko bagiye batubwira ariko tukavuga ko tubona neza ko twebwe atacu dushobora gushika ko cyotuma ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gutahukana abamenyesha amakuru bahunze ibibazo nyamukuru byatumye abantu bahunga ibibazo nyamukuru byatumye maradiyo yugarwa bitaganiriwe ko kuba ibyo bibazo bifatanye n'ibyatumye abandi ibihumbi amajana by'abarundi bahunga ibihumbi by'abandi barundi bafungwa abandi bagurigere batotezwa urumva ibibazo birafatanye kandi ni birebire si ikibazo cyacu twenyine ni ikibazo kiraba n'abandi benshi mu burundi muhozi innocent aratubwira icyo bazohera ku gusaba mu gihe ivyo biganiro vyoramuka bibaye mu bituraba ni uko ibyo mitahe bashyize ku bayobozi bamwe bamwe b'ayo maradiyo n'abamenyeshamakuru bayikuraho kuko barazi neza ko atacu tugira ni uko boreka abamenyeshamakuru bari hariya mu gihugu ko buhabwa amakarata yo gukora umwuga mu kurindira ko ibiganiro biba biriko birabandanya batangure gukora dutangure kubanira dukorana nabo ivyo ni ibisanzwe hama no kuvugana ivyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bw'inka gusaba ivyiyumviro n'umutekano n'umutekano w'abantu mwamenya ko rpa na renaissance zaturiwe mu bucagucagu bw'ingerekezo ya cumi na kane ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abamenyeshamakuru bakorera muri ivyo bimenyeshamakuru benshi muri bo bakaba baciye bahungira mu bihugu bihana imbibe n'uburundi urunani rw'abamenyeshamakuru narwo rukaba rwahagaritswe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu igenekezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire urakoze turacyavuga kuri iyi nama ya cnc n'ibigo by'itangazamakuru byafunzwe mu burundi mugenzi wacu venuste nshimiyimana uri mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza yabajije ambasaderi wili nyamitwe umuyobozi w'ibiro byo kumenyekanisha amakuru mu biro bya perezidanse y'u burundi icyo bayitegerejeho icya mbere sindi umuvugizi wa sense ariko sense igiye gushyira mu ngiro ibyo yasabwe na nyinshi bayo umukuru w'igihugu cy'u burundi yasabye sense mu majambo make ko yo kwicarana n'ibimenyeshamakuru byahagaritswe cyangwa biri mu bihano kugira ngo batorere umuti ibibazo bihari kugira ngo bikunda nabyo nyine bishobore kugurwa cyangwa gutwezurirwa kugira ngo nabyo nyine bishobore gutanga agacumu k'ubumwe mu bijyanye n'ibikorwa by'iterambere rusange mu gihugu cy'u Burundi hari hashize imyaka irenga itanu iki cyemezo gifashwe kuba perezida wa repubulika evariste ndayishimiye afashe iyi ngingo bitewe n'iki nyuma y'amezi make gusa ageze ku butegetsi murazi yuko icyivugo cy'iwe gihereka ariyamamaza yavuga ngo turi kumwe twese birashoboka ni nacyo cyivugo yabandanije akorera ko gushika n'ubu kandi azobandanya akorera ko muri ino myaka indwi y'ubutegetsi bwiwe rero turi kumwe twese birashoboka ni uko ahamagarira abarundi bose baba bari mu burundi cyangwa bari hanze n'abakunda uburundi n'abagenzi b'uburundi bose gushyira ingufu hamwe kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu nicyo gituma rero yahamagariye abarundi bari mu mico myinshi y'igihugu no mu mihingo myinshi y'igihugu ubu rero ahamagariye n'abamenyeshamakuru nabo nyine agira ati namwebwe nimuze tujye hamwe dushobore kubaka igihugu iyo murebye muri iyi myaka itanu ishize ni iki kitabonetse mu gihe aya maradiyo atakoraga ni iki mwifuza ko yazakora kurushaho muri iyi myaka myinshi igiye kuza amaze gukomorerwa ahanini ni ukubaka igihugu murabona ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi wewe ashyira ashimikiye cyane rwose ku guteza imbere igihugu mu kurwanya ubukene kugira ngo umuntu wese uronke icyo ufungura n'umufuka wose uronke ifaranga aho rero ko ari iryo shimikiro ryiwe icyo yifuza ko yaranagishyikirije yagize ati nimuhimirize abenegihugu kwitabira ibikorwa by'iterambere mubigishe kuko amaradiyo arigisha mubahe amakuru ajyanye n'ubutunzi amakuru ajyanye n'ibyo bakora kugira ngo biteze imbere amakuru ajyanye na entreprenariya bashobora kwishyiriraho imigambi mito mito ishobora gutuma biteza imbere nicyo ahanini ntibaza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi arindiriye ko abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru kuko bihambaye rwose ko abarundi bashobora kuja mu nzira y'amajambere bigishijwe neza ingene bigenda wiri nyamitwe uri umuyobozi w'ibiro byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze namwe imana ibahezagiye radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika voa uyu munsi yujuje imyaka mirongo irindwi n'icyenda ishinzwe tuboneyeho umwanya wo kwifuriza mwe mwese mukurikira ibiganiro byacu umunsi mukuru mwiza radiyo ijwi ry'amerika yashinzwe mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na kabiri buri cyumweru abantu bagera kuri miliyoni magana abiri na mirongo itatu n'indwi bakurikira ibiganiro byacu mu ndimi zirenga mirongo ine mu bihugu mirongo inani na bitanu byo ku isi yose ibihugu bitandukanye byatangiye gukingira abaturage babyo virusi ya korona mugenzi wacu diane nininahazwe araganira kuri izi nkingo na muganga arsene nzabandora umuhanga mu by'indwara zandura no mu by'inkingo akaba n'icyegera cy'umuyobozi ushinzwe gukumira indwara zandura mu karere ka kalmar mu gihugu cya suwede dr nzabandora aramara impungenge umunywanyi w'ijwi ry'amerika wo mu rwanda ukeka ko inkingo za virusi ya korona zaba zitera indwara izi nshansho kugira zikore neza bisaba ko baba baguteye inshansho kabiri nawe rero abantu benshi baronse izi nshansho ni bake barategura urugira kabiri rero ko umuntu ashobora kuba rero yaronse urwo rushinge rwa mbere hanyuma akandura ibyo n'ibisanzwe ko nta urushinge rumwe ntirutanga urukingo umuntu aba yifuza mugabo uravye nko kw'izi nshansho zibiri iya fayiseri hamwe n'iya moderna umaze kuronka inshansho zibiri urindira yuko haca indwi imwe kugira ngo ushobore kuronka ushobore kuba ukingiwe ku rugero rwa mirongo icenda na kane mirongo icenda na gatanu ku ijana urumva rero ibi by'abashoboye kugwara baronse urucanco rwa mbere n'ibisanzwe rwose kuko ntibaba bararonka umubiri ntuba urakora basoda bakwiye ego pascal watomokewe yego nasobanukiwe nta kibazo murakoze cyane ijwi rya amerika urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho mu rwanda ubandanye kwikingira korona yego murakoze cyane namwe mugira akazi keza muganga tukivuga kuri ibyo by'izo nshansho uko ko kuvuga ati batanga amadoze abiri hariho inshansho nyinshi tumenyereye n'ibyo nko ku bana bakiri batonya ukagenda ugafata urwa mbere ukagenda ugafata urwa kabiri iby'uko ubu unye ino korona ihabwa icyo bita amadoze abiri ni ukuvuga ko ari kubera indwara ikaze cyangwa ni kubwira ni kubera ko urucanca ariho rwari rugitorwa uya urumva kugira umuntu amenye urucanco canke umuti kangahe bikenerwa ko rutangwa biva ku vyigwa biba vyabaye bakiriko barakora urwo rucanco canke umuti rero ivyo vyigwa navyo vyabaye kw'izi ncanco vyashoboye kwerekana yuko kugira umuntu ashobore kuronka
gukingirwa ku rugero ruba rushimishije ni naho batoye yuko umuntu akenera gucandagwa kabiri mbe abavuga bo ko runo rucanco rwa covid ya cumi n'icenda rwihutishije rwihuse bagereranya ati n'izindi ncanco umwanya zahora zifata bobo barafise ukuri cane byaranyarutse yego mugabo winjiye winjiye mu ido n'ido ukaraba icahora gituma izo zindi ziteba icatumye zikozwe uzinyaruka niho uca ubona neza yuko zakozwe atangorane ziteye kuko zakozwe co kimwe n'izindi uko zahora zikorwa kuko hariho ibintu ntabanduka tegereza kwisunga uriko urakora imiti canke izincandago nta rero nta nta na kimwe bigeze basimba gusa icatumye zinyaruka izi za izi ncanco za kovide ni kubera ibihugu byaragiye hamwe hanyuma n'amashyirahamwe ayakora barakoranye neza kandi binyaruka gusumba kare wasanga kuko akenshi abatora nk'ibi bintu n'abashakashatsi usanga bakorera nko muri za kaminuza hanyuma rero ukaca usanga bobo bafise iciyumviro ciza bifasha umwanya kugira kubera bo ntibaba bashobora kuzikorera utegereza kurondera uwundi mukorana nk'abo basanzwe bakora imiti abo nabo rero bagaca babanza kuraba ati e ibyo bintu twebwe mu by'ubutunzi ni iki ntitwabiteguye ntibirimu bamurarindira tuzoba turabikora hanyuma canke ico ciyumviro ntituzi yuko kizobake kiduha inyungu niyo twashiramwo uburyo bungana gutya hanyuma bugahomba ugaca usanga rero ngaho ngaho biratanguye guteba rero hanyuma rero niyo bikunze ugaca usanga baragize igice ca mbere co kwiga urwo rucanco hanyuma bagaca barindira ubundi buryo ko buzoboneka kugira baje ku gice ca kabiri ibyo byose rero bikaca biza birafata umwanya muremure nayo ubu rero ibyo ibyo rero nibyo umuntu yashoboye gutorera inyishu n'ingoga n'izi nkandago kubera hari ikiza kiraba abantu bose bagira bati reka dushire ingufu hamwe tubinyarutse ku buryo ibyiyumviro bibonetse mw'uwo mugwi w'abashakashatsi byari byoroshe yuko ayo mashyirahamwe akora imiti aca afata ico ciyumviro ati reka tukirabe tucigize imbere kuko nta buryo bwa uburyo bw'amafaranga yo gushiramwo nta kibazo bari bafise kuko ibihugu byaciye ibihugu byinshi nk'ibi by'i burayi cyangwa ibyo byo muri amerika byaciye bishyiramo amahera hakiri kare baciye bashyiramo amahera uba ufise icyiyumviro baca bamuha uburyo ati raba wewe kora kugira ngo urwo rucanco ruboneke baca bamuha ubwo buryo akeneye ku buryo rero za ntambamye zahora ziba kubera kubera kugira wemeze ronke urucanco rushasha hari hari intambuko nkazi niniya nka ni zine utangura kugerageza ukagerageza ku bikoko hanyuma ukagerageza ku bantu bakeyi nk'ijana canke amajana abiri hanyuma ugasubira ukaraba yuko abo bantu ugahera ku bakomeye kugira urabe yuko umubiri n'abasoda bagira hanyuma ukaca uzuragwiza rero abantu ushiramwo igice ca kabiri ukaca uraba ku bantu benshi igice cya gatatu ugaca utangura rero kugira isuzumwa ryaguye ugashyiramo n'ibice by'abantu nk'abo umuntu agira ati hariho abafite abariko barakura hariho abibungenze ntibakunda kubashyiramo kuko bakunda kuza mu nyuma ntawe ushaka kugerageza umuti utazwi ku bantu bibungenze cyo kumwe n'abana gusa aho umuntu akunda kuraba ucuraba abantu bakiri bato abantu baba barwaye indwara zimwe zimwe abantu bashaje ibyo rero ni ku gice kigira gatatu hanyuma agaca haza igice cya nyuma rero cyo kwemererwa rero ibyo bintu byaranyarutse kuba nta ngorane n'imwe y'amafaranga bigeze bagira kubera ibihugu byashyizemo hakiri kare nicyo bituma rero ibi bihugu biteye imbere kome bashyizemo amahera hakiri kare izikorwa zose ubu zica zigenda muri ibyo bihugu kubera urumva barishe barishe bagize avanse mu kuriha barishe zitaranakorwa urumva ibyo byose rero byaratumye nibyo byatumye uyu mwanya unyaruka n'abantu barakoranye neza ibintu tutahora tubona urabye imigwi y'abashakashatsi barakoranye neza cyane rwose ku buryo bose ubona ko bashizemo ishaka kugira ngo ibi bintu binyaruke barabe ukuntu iki kiza cyohagarikwa mu mwanya mutoya mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi aya makuru ntahahumurije mbashimiye rwose ko mwayakurikiye